iyi mwumva na radiyo ijwi ry'amerika iravugira washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi mutwumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu kigali mu rwanda na fm mirongo icyenda na gatatu n'ibice bitatu i karongi mu burundi turi ku mirongo migufi kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri mu burundi kandi ijwi ry'amerika mwayumvira ku mirongo migufi kuri metero makumyabiri n'eshanu mirongo itatu n'imwe na metero mirongo ine n'imwe muri uganda ni kuri voice of muhabura kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice icyenda ikisoro twibutse kandi ko mwanasanga ibiganiro byacu ku rubuga rwa interineti wa eshatu akadomo radiyo yacu vewa akadomo komu muri uyu mwanya hano muri studio ya karindwi muri kumwe nanjye eugenia mukankusi ndabaramukije mwese abatwumva aho muherereye hose ku buhanga bw'ibyuma hari pira handiri afatanije na nadia taha mu kanya uri bwakire telefone zanyu muri iki kiganiro ikaze mwese kuri radiyo yanyu murisanga murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika icyo ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi inshuti z'ijwi ry'amerika nongeye kubaha ikaze mwese kuri radiyo yanyu uyu munsi turaganira ibijyanye no kongerera agaciro igihingwa kiboneka ahantu hose mu rwanda no mu burundi ndetse no mu bindi bihugu mwe abatwumva muherereyemo icyo gihingwa rero ndibaza ko mwaba mwagifinduye ni ikijumba abakunzi b'ikijumba rero turabaramukije mube hafi ariko nawe waba udakunda ikijumba ikaze ndakeka ko iki kiganiro kijya kurangira wisubiyeho abakunda ibijumba rero ntimugire ngo bizaba bikeya ntimugire impungenge ko umubare w'abakunzi babyo niwiyongera bizagabanuka oya rwose ababihinga ababitubura ndetse n'ababyongerera agaciro barahari nk'uko mubizi mu kiganiro murisanga tubazanira inzobere mu bintu bitandukanye kugira ngo muganire uyu munsi twabatumiriye bwana jean marie vianney habumuremye ari mu rwanda yongerera ikijumba agaciro muri hafi rero muganire nawe aherutse no guhabwa igihembo cya mbere mwe murikagurisha ryateguwe na minisiteri y'ubuhinzi n'ubworozi mu rwanda muduhe nomero zanyu rero tubahamagare mubaze cyangwa mutange ibitekerezo ikiganiro ni icyanyu abamaze kuziduha kuri facebook mwakoze cyane abandi namwe mwifuza ijambo nomero zanyu turazitegereje reka rero twakire umutumirwa wacu jean marie vianney habumuremyi muraho neza murakomeye mbanje kugushimira rero uyu mwanya uhaye radiyo ijwi rya amerika n'abakunzi bayo ikaze
murakoze nanjye ndabashimiye kubw'umwanya mumpaye kugira ngo nganire namwe ku gihingwa cy'ibijumba yego turabizi ko ugikunda cyane kandi natwe ushaka ko kituryohera mu gutangira ariko nagira ngo mbanze nguhe akanya wibwira batwumva
nk'uko mwabivuze yitwa umurenge y'amariviyane ndi mu gihugu cy'u rwanda nkorera mu karere ka rwamagana ndi umuyobozi mukuru wa kampani witwa ikijumba wani sitopu shopu urakoze ye urakoze cyane ikijumba wani sitopu shopu hanyuma rero uratwibwiye noneho tubwire uko igitekerezo cyo gukora ibintu bitandukanye mu bijumba ari nabyo mugurisha ndibaza aho ngaho kuri icyo kigo cyanyu ikijumba one stop shop igitekerezo cyakujemo gute cyakujemo ryari
ni igitekerezo kimaze igihe kinini twatangiye igitekerezo kugira ngo kize cyaje mu mwaka w'ibihumbi bibiri na kane twatangiye dukora dukorana n'ibigo by'amashuri tubigemurira ibijumba ariko uko iminsi ishira tukagenda tubona n'ibindi bigo bidusaba ko tubiha ibijumba twabanje gukora n'ikigo bita sipesika ya kanenge dukurikizaho tukishyura icumbi dukurikizaho ikorera ingamiza zabo ikorera mu mujyi wa kigali kinini Mhm.
uko twagiye tubikoraho Mm.
twagiye duhura nyuma twaje guhura n'inzobere mu buhinzi abantu bakoreraga muri zari ariyo rabuye ubu ngubu harimo umugabo bita ndirizende wari uhagarariye ibijumba impamvu batugezeho ni uko babonaga ko tubihinga cyane kubera kujya mu bigo by'amashuri turabihingaga cyane kurusha abandi bantu bose ndetse twigisha n'abandi bantu kubihinga Mhm.
nyuma rero baje kundigisha babigisha uburyo ibijumba ushobora kubihinga n'ibindi Mhm.
kubera ko hari hari abayigiye cy'uko ibijumba byabaye byinshi bitwitwa rugamire bitwitwa rodefense twagiye mu bitero by'igihugu muri bibiri na gatandatu baravuga buri muntu wese navuge ikintu igomba azakora buri gihe cy'imyaka itanu ibi ntabwo umushinga ugaragaza ko nzatunganya ibijumba abyongerera agaciro ariko mu kuri imbaraga nari mfite ntabwo byashoboraga kuba byareka zibikora ariko numvaga byaramaze kumenyera ko kuko ari igihe nakoragaho cyane
Mhm. Eh, nyuma rero byarangiye muri muri bibiri muri bibiri na cumi na kabiri mhm.
niho hatangiye kubaka uruganda rutunganya ibijumba Ye. reka tuze gukomeza kubiganiraho neza Ah, ijwi ryawe rirushaho kumvikana ndumva harimo akabazo sinzi niba twakoresha ya nomero yindi ah, yawe cyangwa niba twakongera tukaguhamagara kuri iyi ngiyi
nta kibazo Ye, zombi zirakora Eh, baraguhamagara yose zirakora Eh, urakoze cyane radiyo ijwi ry'amerika i washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi ikiganiro ni muri isanga nk'uko mubimenyereye kuri iyi saha kuva saa kumi kugeza saa kumi n'imwe ni ikiganiro muri isanga aho tubatumirira inzobere impuguke mu bintu bitandukanye cyangwa se abantu ubwabo bifuza gusangira ubumenyi ndetse n'inama n'abakunzi b'ijwi ry'amerika ikiganiro cy'uyu munsi rero turavuga ku kijumba ikijumba na n'uburyo bwo kucyongerera eh, agaciro turi kumwe n'umuntu u- wagize wahawe igihembo giheruka mu mu byerekeranye n'ubuhinzi n'ubworozi hari imurikagurisha riherutse kubera i Kigali nibwo yabonyemo icyo gihembo cya mbere ku rwego rw'igihugu akaba yitwa Jean Marie Vianney Habumuremyi turongera tumuhamagare turimo kumuhamagara kugira ngo yongere agaruke ku murongo wa telefone yari yatangiye kutubwira uko yatekereje kujya muri ibyo bikorwa byo kongerera agaciro ikijumba mu kanya rero turaba tumubazaniye yongere abaganirire namwe mube hafi mumubaze ibibazo mutange inama n'ibitekerezo kuko aho muri hose natwe turabizi ko mufite ibijumba muhinga ibijumba cyangwa se murabihaha kandi ibijumba bikundwa na benshi nk'uko bamwe mwamaze kubitwandikira kuri facebook mutubwira muti ibijumba biraryoha turamufite rero yagarutse ku murongo Ah, jean marie vianney ah, sinzi niba noneho twumvikana neza ubu turumvikana neza yego ye ah, sinzi- niba namwe mu nyumva turabumva noneho birushije ku uko byari bimeze mbere mwavuga muri makeya ib- iki- icyo mwari mumaze kutubwira mu- mu bijyanye n'u- n'ukuntu igitekerezo cyabajemo muri makeya
igitekerezo ko cyaje byatangiye guhinga ibijumba bisanzwe mu cyaro eh, ariko uko mbihinga cyane ni kubona isoko ry'ishuri ishuri bita gasipesika karere muri gicumbi twamagana hinga ibijumba njya mbagemurira nyuma nza kubona n'ibindi bigo bikeneye ko bigemurira uko nagiye mbikoraho cyane niko nagiye numva mbikunze nubwo hari haciyeho igihe byitwa rugabire byitwa rekodese abantu bagenda mu isoko bagataha mu makuru ya nigite nuko abantu bambwiye ko ikintu ushaka gukoraho bikaba kuba gihari ari cyinshi kugira ngo utazagikoraho ukabibura ubwo rero nyuma naje guhura n'inzobere zo muri rabu zabikozeho ubushakashatsi harimo umugabo witwa ndirigorera ari we ushinzwe porogaramu y'ibijumba bamuhuza n'ababishoboye baranyigisha ariko nyuma yo kunyigisha nanjye nagiye nshaka ubundi bwenge hirya no hino kugeza igihe kuva muri bibiri na kane kugeza muri bibiri makumyabiri na kabiri nari maze kwiyubakira uruganda rutunganya ibijumba Mhm.
muri make igitekerezo ni uko cyaje ye uti baranyigisha bakwigishije iki bakwigishaga ikijumba u- uburyo bw- ki- gihingwa n'ibiki bakwigishaga mbere y'uko utangira n'urwo ruganda
bwa mbere na mbere nubwo nahingaga ibijumba nabihingaga bisanzwe kandi nhinga n'imbuto zisanzwe zo mu giturage Mhm.
babanje kunyigisha uburyo ushobora guhinga ukabona imbuto nziza Mm.
bakurikizaho kunyigisha uburyo ushobora guhinga ukabona umusaruro mwinshi ku bijumba Mhm.
ibyo byose bihura n'uburyo numvaga nanjye mbikunda noneho barangije banyigisha uburyo ushobora gukora porosesingi ukongerera agaciro ikijumba Mhm.
ugakuramo ifarini ugakora ugakora pire Mhm.
ugakuramo ibindi bintu bindi bisanzwe biva mu ifarini none se ko n- nabonye amashusho agaragaza nayabonye amashusho agaragaza ibyo mukoramo ariko ni kuki mwahisemo ikijumba kiriya gisa imbere na karoti
impamvu yatumye rero duhitamo kiriya kijumba gisa na karoti Mm.
iyo yari imbuto nshya ije kandi tuyipimishije dusanga ikungahaye kuri vitamini a urugero ruri hejuru turavuga rero ko biri kose nubwo abantu barya ibijumba ariko barya ibijumba bitandukanye bikenewe kugira ngo abantu niharya n'ibijumba n'izo vitamine zibonemo Mhm.
ubuzima bugende neza niyo mpamvu twahisemo gukoresha ikijumba gisa na karoti Mm.
Mm.
Bi- bivuze ko n- n'ibijumba bindi nabyo bishobora kuvamo uh, i- i- ibyo mukora biriya bijumba bisa n'umweru cyangwa bisa n'umuhondo imbere nabyo bishobora kuvamo ibyo mukora muri kiriya kijumba cy- uh, gi- gi- gi- gisa n'u- na karoti Yego.
Mm, nabyo bivamo kubera ko mu bihe byashize iriya mbuto itaraba nyinshi twagerageje kujya tubikoresha ariko kubera ko twasha- twagerageje gushaka n'imbuto turatubura kugira ngo abahinzi tujye tubaha imbuto bahinge rero twe tuzabone igihe tubagurire bya bijumba ubu rero n'ibijumba bisanzwe birashoboka ariko twebwe twibanda cyane kuri iriya iri karotene mhm. Ye, reka rero tujye ku murongo wa telefone hari abakunzi b'ijwi rya amerika bifuza kugira icyo ba- babaza cyangwa se bavuga muri iki kiganiro Ah, gusa bambwiye ko telefone zo mu rwanda zirimo kugorana ariko reka twakire izere gadson wiriwe neza Alo?
wiriwe Mwiriwe.
urahagana hehe Yego, ni Pagamihenge. Ni Pagamemerere mu Rwanda.
uri mu rwanda yego ahagana hehe
Hano. I Rwamagana.
Mm. nuko ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo Hari umutumire wabo.
arakumva
Alo?
arakumva mubaza Ah, hari icyizere- hari icyizere tujya tugeramo mu Rwanda ugasanga nk'ikijumba kirimo kiragura amafaranga makeya Mm,
ariko n'urubyiruko twagira ngo duhere bya igihe wowe nawe uburyo twakoresha se muri iyi konti ya ibintu bavuga resegitation kuba wafata ikintu ukagihunika wenda ukazagifasha mu gihe kizaza iyi ariko telefone- muri make twareba ugasanga ikintu mu buryo ntabwo gifite uburyo wakibika nabantu tukaba na sizoni aho ikijumba gishobora gishobora kuba ugasanga kirahenda iyi sizoni kirimo I- ikijumba gish- turimo ku- Nta- ntabwo buryo umuntu umuntu ashobora kuba yakora wenda akakibika kikaba cyakoreshwa mu buryo burambye igihe kinini haba kugicisha muri indasitiri akaba yagikodeshinga mu tubari gusa umuntu ashobora gukibika Mhm. ntabwo nzi niba nabashije gusobanukirwa neza ikibazo cyawe Ah, jean marie ha- waba wacyumvise wowe ndibaza nibajije ko ari u- ushaka kumenya uburyo bwo kubika ikijumba kugira ngo kimare igihe kirekire yego Yego.
Mhm, nabanje kuvuga ko hari igihe biba makeya mhm, kandi hari n'igihe bishobora kubura niba dushobora kubika biramara igihe kirekire mhm, ni ukuvuga ngo hari sisiteme dufite ushobora kubikamo ibijumba bikamara igihe kirekire ariko ni sisiteme ihenze cyane kubera ko twamaze kubona ko ari ikibazo ubu tuvugana turimo kwitegura kugura twamaze kugura imashini nini zishobora gutunganya ibijumba tukabibika mu buryo bubiri uburyo bwa mbere ni ugukora ifarini yabyo tukayibika igihe ibijumba biteze tukaba tuyifite ubundi buryo bwa kabiri ni uburyo bwo gukata ibijumba mu tuntu dutoya tukabyumisha twa- twaguze imashini z'ibitaraya zumisha ku buryo tuzajya tubyumisha tukabibika mu mifuka byumye ku buryo muri ya mezi tudafite ibijumba tudashobora kugira ikibazo
mhm. Ye, wasobanukiwe Eh, izere
yego yego nasobanukiwe Ye, urakoze cyane Ni- cyangwa abakozi cyane
jean marie uti ibijumba mushobora kubyumisha bikabasha kumara igihe Um, iyo mubyumishije um, mu- mushobora mushobora ku- kuzabisya cyangwa ba- mushobora- basho- abantu bashobora kubikoresha uko nguko byumye
uburyo bwo kubyumisha iki- ikintu biduha ni uburyo bwo gushaka ya farini n'ubundi Mm, ariko kubirya bisanzwe hari ubundi buryo bakora ukabibikamo ari bibisi ariko ni uburyo buri muntu wese adashobora gukora kubera ko ni uburyo buhenze mm, uburyo bwo gucukura umwobo ugashyiramo umucanga no hejuru ugashyiraho undi mucanga maze gushyiramo ibijumba ubwo ni uburyo bushoboka ku buryo ushobora kubika ibijumba ntibigire ikibazo mu gihe nibura cy'amezi ane hmm. ahaba umucanga ariko ndumva bitagwa Kubyumisha bwo, Eh,
iyo ni sisiteme dushobora kwigisha abantu Mm.
kuba twarayigerageje tuyikoraho tuba- tuzagerageza kujya tubyigisha abantu kugira ngo babimenye noneho bamenye uburyo babika ibijumba bashobora gukoresha mu gihe cy'amezi nk'abiri cyangwa atatu nuko nibyo nari ngiye kuvuga nubwo umusenyi aho uri ba- abantu bashobora kubyiga bakabikoresha ibijumba ntibibapfira ubusa cyane cyane aho byera ari byinshi Mhm. Ye, turacyarimo gushaka abakunzi b'ijwi rya amerika ku mirongo ya telefone igomba kuba yabaye ibamba ariko eh, mu kanya buriya turaza gukomeza tuvugane nabo ye um, mu kanya watubwiraga ibijyanye n'abahinzi uburyo mukorana n'abahinzi mubaha im- imbuto hanyuma mukabagurira ibijumba mubona bihagaze gute babaha ibijumba bihagije cyangwa haracyarimo ikibazo
kugeza uyu munsi abantu bari bafite impungenge zo gute- kumva ko yahinga ibijumba kubera ko inshuro nyinshi bagiye babihinga ntibigurwe bikabura isoko bakagera ku rwego babimena mu isoko bagataha ariko twagiye turemamo abantu icyizere Mhm.
kubera ko umuntu yagiye kubihinga akavuga ati none se ni iki kinyemeza ko niba uzabikora tukababwira ko twe twemera guha amasezerano umuhinzi mu gihe ari tayari guhinga tukamuha amasezerano y'uko ibijumba byose azeza tuzabimugurira kandi twajya tubigerageza icyo ni kimwe mu bintu byaremye icyizere mu buhinzi ku buryo baza bose badafite impungenge
Mhm. ubwo se umuhinzi ahinze ko n'ibihe nabyo bishobora kugira uh, ku- ku- kugira ingaruka ku bu- ku buhinzi ahinze hakaza bikeya cyangwa bitoya mutishimiye mwabigenza gute Mu- mu- nabyo murabyakira mukabikora mukabikoresha
hari abo twagiye tugerageza kandi ugasanga izo kese nk'uko nk'uko bivuze birabaye Mm.
ugasanga wenda byeze neza ariko hari bamwe bitera neza bitewe n'uko atabikurikiranye ikindi hari igihe imvura ishobora kutagwa imvura itaguye ntabwo wamubaza ngo kuko itampaye ibijumba kandi ntabwo wahaye imigozi kandi ntabwo ubireba Mm.
kubera ko dufite abagoronome bashinzwe gukurikirana abahinzi bakagera ku bahinzi bakamenya umurima w'umuntu bakamenya ikiburamo bakamwigisha bakamwereka icyo gukora Mhm.
kubera iyo mpamvu rero nta muhinzi ugirana ikibazo nawe kubera ko abagoronome bacu baba babagezeho Mm. reka dusubire ku murongo wa telefone noneho twakire tuyisenge teogene uranyumva
ubu ndabumva wiriwe urahagana hehe
aha ndi rubavu uri rubavu yego ufite ikibazo igitekerezo
hari ikibazo uwo muntu nabonye muvuga ko hari uko ibijumba bibyaza umusaruro Mm, abyongera umusaruro ariko hano dufite ikibazo cy'ibijumba ibijumba byabuze isoko abahinzi eh, turimo tu- bimwe biraburira mu mirima ibindi turagurisha make twarahinze cyane n'amayakaranga
mm. Ah, hari aho ugeze biracika teogene ariko wari uvuze ko ibijumba mufi- mubifite ari byinshi bimwe biborera mu mirima mu- mufite ikibazo cy'isoko icyo ushaka kuvuga ikibazo cy'isoko yego yego Uh, jean marie wamubwira iki
ikintu namubwira uyu munsi ndemeze neza ko hari abahinzi benshi bafite ibijumba ariko tuvuge mu cyerekezo turimo uyu munsi ibijumba turabikeneye nko mu muri rubavu rero buriya yaduha telefone ziwe njye nkazamuhamagara nkamuhuza n'ushinzwe kugura ibijumba ibyo bijumba bafite tukabigurira nta kibazo turi tayari
bivuze ko ibijumba mukoresha biva mu rwanda hose ntabwo ari mu gace mukoreramo konyine
ntabwo ari mu gace dukoreramo gusa dukorana n'intara zose usibye n'ubu uri rubavu hari abandi bahinzi bari rubavu ngira ngo dufite abahinzi bagera hafi nko na babiri bahinga kandi imirima minini ndetse batubura n'imbuto za mbuto batubuye tujya kuzifata tukazishyira abandi bahinzi abo bahinzi turahabona bafite rubavu rwose hariya bita mu rugerero barahari hariya bita kuri mahoko hari abahinzi bahari urumva bose barahari ubwo nawe rero nuko tutamumenye ngo tumenye ko n'ibyo bijumba bifite tuba twaramuguriye ariko aduhe telefone yiwe turaza kureba ko twamufasha Ye, Theogene bugumyeho gatoya mbanze nakire Bizimana ubwo niba ufite ikindi kibazo uze kubasha kukibaza Bizimana Medico uranyumva Bizimana Wiriwe neza
ndabumva cyane Yego yego ariko ahantu uri banza hari imvura urahagana hehe
mpagaze mu mujyi wa Nairobi Nairobi Ye ikibazo cyangwa igitekerezo
Eh, nobira igitekerezo ku bijumba buriya natwe iwacu ibijumba birahaba Mm.
kandi cyane
Mhm. iwanyu uvuga ni he i Nairobi
Ah, iwacu ni mu burundi yego
ariko rero twebwe iwacu iyo bibonetse akenshi Mm.
dushobora kuronka muwaye de tran- de transformation eh, nkama industrialisation menshi turaronka ashobora ku- ku- kudufasha bihinguramwo ikindi kintu kiri gifite valere nini canke cobihindura bikagira valere bigashirwa ku isoko mpuzamakungu
Mhm. none i- wi- icyifuzo cyawe
icyifuzo ni ni uko hoboneka iwacu mu burundi mm, n'ishyirahamwe ri- riza rigafata icyo kibazo cy'ibicuma kika- kikagishyira amvigere bikagira agaciro kika- kikabihinduramwo nka hano mperereye ibijumba bazabikoramwo imigate Mhm.
babikoramo ibisukuti babikoramo babikoramo ibintu byinshi ariko iwacu ni ukubiteka ni ukubyotsa ibi ni ibyo Mhm. Ye, twizere ko mu badukurikiye muri uyu mwanya hari uwagira igitekerezo cyangwa se afite n'ubushobozi bwo kuba yakora ibijumba nyine akabihinduramo ibintu bitandukanye nk'uko jean marie vianney ah, abikora Ah, ndagushimiye cyane Bi- bizimana
murakoze cyane kuri radiyo vuba damerike yego yego Ah, tugaruke kuri teoje bizimana namufasha yego
bizimana namufasha ubu mu by'ibyumweru bibiri bishize Mm, hari abantu bari iwacu baje gufata amahugurwa mhm, baturutse mu burundi yego bari bujumbura mu mujyi Mhm, bamenye ibyo dukora bahujwe n'umushinga bita sip sip ni international potato center mhm, babohereje iwacu baza gufata amahugurwa bahamaze ibyumweru bibiri ku buryo abo bantu bafite gahunda yo gukora uruganda rutunganya ibicumbi i burundi kandi ikindi cya kabiri twebwe intego yacu ntabwo ari ugukorera mu rwanda honyine turashaka gukorera muri east africa hose ku buryo product zacu zigerayo abantu bafite ibijumba hirya no hino ukabagurira mhm.
i burundi rero nabo niba baba bataranakora tuzabigura umwaka utaha tuzaba dukeneye ibijumba byinshi cyane ku buryo tuzaba dukoresha toni nibura makumyabiri ku munsi Mhm. yego ndumva uy- yabonye igisubizo kandi cyiza Eh, teogene uracyahari
ndahari ku murongo yego niba hari ikindi kibazo wo- wifuzaga gusobanuza neza dufite amahirwe yo kuba uri kumwe n'umuntu u- u- uzobereye muri ibyo by'ibijumba unabikoramo ibintu bitandukanye kandi aho ngaho iwanyu mubifite ari byinshi umwanya ni uwawe
Eh, ikibazo namubaza Mm.
ese ibijumba bakoramo ibyo bintu byose ba- ni ibijumba by'ubwoko ubwo ari bwo bwose cyangwa bafite ah, ubundi bwoko runaka by'umwihariko bukorwamo ibyo bintu bakora
niba buharize ibintu nk'ibi abo bometse ko n'ubwo buzama uko bahari ariko ntabwo tubona usanga abahinzi bagihinga ibijumba mu buryo bwa gakondo sinzi icyo babafasha
jamari
nk'uko babivuze ibijumba dukoramo ni ibijumba biri oranje nibyo dukoresha ariko navuze ko aza gutanga telefone yiwe ngewe nkaza kumuhamagara ndetse ndamuhuza n'abo ngabo bafite n'imbuto barayifite ku buryo bashobora kumuha imbuto agahinga igihe cyo gusarura akaba azi ko ibyo bijumba tubyahindagurira nta kibazo
teogene uranyuzwe
ndanyuzwe ubwo yambwira nimero ye cyangwa nanjye yamubwira iyanjye kugira ngo afashe kandi umuhinzi wabyo cyane Tura- u- u- ubwo turaza keretse niba ari bu- atanga iye hanyuma ubwo ukazamuhamagara cyangwa se u- turaza kumuha iyawe ku muru- ah, nta kibazo nyuma nta iyo nta kibazo Iyi turamu- turaguha inomero ye nyuma y'ikiganiro
nta kibazo arakoze Eh, urakoze cyane ni radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi ikiganiro ni muri isanga turimo kuvuga ibijyanye n'ikijumba n'uburyo bwo kucyongerera agaciro tuganira kandi n'abakunzi b'ijwi ry'amerika aho baherereye hose mutubwire icyo mutekereza ku kijumba uko ikijumba gihagaze aho ngaho iwanyu dukomeze tuganire kuko umutumirwa aradufasha muri byinshi ye ah, mwatubwiraga rero jean marie vianney habumuremyi mwatubwiraga ko ibijumba biboneka kandi ko mushobora kubifata ahantu aho ariho hose mu mpande z'u rwanda Ah, abantu babibazanira cyangwa mwebwe mwajya kubifata aho ba- aho baba babifite
uburyo bwose burashoboka hari ukuba dushobora kujya kubifata bitewe n'ingano y'ibijumba afite uko bingana hari no kuba nawe dushobora kuvugana nawe akabizana ubwo ibiciro biba bitandukanye ugereranyije n'uwo wabizanye cyangwa n'uwo twabizaniye cyangwa n'aho bituruka urumva ibiciro biba bitandukanye bitewe n'aho twabikoreye Mm, birumvikana noneho hari uriya muvandimwe uri i nairobi wabazaga ikibazo kijyanye n'ibikorwa mu bijumba avuga ati hano i nairobi twebwe ba- haba hari ibijumba bi- am- am- biswi hari imigati nagira ngo m- muri make mubwire n'abakunzi b'ijwi ry'amerika mwebwe ibyo mukura mu- mukora mu bijumba
ibintu dukoramo icya mbere dukuramo ifarini twamara kubona ifarini tugakora umugati tugakora amandazi dukora biswi nziza rwose ziryoshye ubona ko zakunzwe n'abantu cyane Eh, twarangiza turateganya gukora pire pire ni ukuvuga ngo ni uru- ni ibijumba wamaze gukora nk'intombe yabyo iyo ntombe turashaka kwigisha abantu uburyo bazajya bayigaburira abana ni ukuvuga ngo ibi bijumba nk'uko twabivuze bikungahaye kuri vitamini a Mhm.
hari icyo bivuze ku mikurire y'abana birinda abana birinda abana kugwingira Mhm.
ikindi abadamu batwite tubashishikariza kubikoresha ni ukuvuga ngo turashaka rero iyo pire kuzajya tuyishi- tuyiha abantu bari nko mu marerero ku buryo ba- mu buryo ba- bwa bwa bundi bakoze igikoma cy'abana bavangamo noneho abana bakayikonsoma ariko iri mu gikoma
Mhm. I- i- iri mu gi- ba- bakavanga mu mu- nko nko mu gikoma mu bindi bakoresheje igikoma bakashyiramo ako gafu k'ibijumba Mhm. Ye, reka tuze kubiga tuze Rero ni bimwe kubigaruka mu bintu birinda imikurire mibi y'abana nicyo dushaka kubigisha no kubashishikariza iyo pire turasha- iyo pire turashaka kujya tuyikora tukayifunga muri ambaraje ku buryo nibura ishobora kumara amezi atatu itagize ikibazo
ye twibutsa ifarini Mhm.
dukeneye kuyifunga nayo tukayigurisha abantu babandi bafite inganda zikora imigati zikora amandazi nabo tukayibaha bakajya bayikoresha cyane ko ihendutse ugereranyije n'indi farini mu gihe uyu munsi ifarini isanzwe Mm, kuyigura ikiro kimwe ni igihumbi na mirongo inani ariko iyo farini yacu ikiro gihagaze magana inani mirongo itanu
bivuze ko urumva ko harimo itandukaniro rinini cyane aha. bivuze ko kugeza ubu ifarini yanyu muyikoramo ibintu mukabigurisha eh, ntabwo mwari mwayigurisha ifarini ifarini ubwayo ku abantu batandukanye twabanje gukora kugira ngo tuba- tubanze tubikore Mm, turebe ko bimeze noneho turebe ko n'abantu bashobora kubikunda dufite abantu benshi bagiye baduhamagara batubwira ko bakeneye ifarini mhm.
ari nayo mpamvu twakoze komande y'imashini nini zishobora gukora ifarini nyinshi kandi mu gihe gitoya Mhm.
ubwo rero turateganya nibura mu kwezi kwa cumi n'abiri kwa mbere ko ifarini yacu izaba yasohotse yageze ku isoko abantu bose bayikeneye bashobora kuyibona yego twakire noneho bizimungu siriya mungu jean claude
karame karame ndabumva neza yego uratwumva uri ahagana hehe
merereye mu karere ka masisi ndi mu ntara ya kivu y'amajyaruguru muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo Mhm. ye masisi rero masisi ni ahantu hera cyane ibijumba namwe birahe- birahari
yewe rwose twebwe ibijumbi n'aho birera cyane ariko ibyo mutumirwa aje gusobanura bu- buriya rero ino ntabwo twe ntaho twari tubiha agaciro k'ibijumba Mm, ubu tubifata nk'ibiryo byose bisuzuguritse kuko turabyeza ariko ugasanga ntabwo twese bihabwa agaciro gakeya N'ubu twari twagiye tubihimba n'amazina ubu tukita ngo ni ikirambushire mm, hejuru yo kubihara bikaba y'amazina ya bamwe bashaka kubiharabika mm.
ariko natwe tubonye nk'ubwo bufasha ndi kumva uwo mutumirwa ari kuza kubigamba Mm, rwose da ikijumba cyaduteza imbere ariko n- urebye nta gaciro ikidufitiye ahari mm. none u- u- mu- iyo mu bi- mu bihinze ntibiba abana byinshi se ko wumva mu biha n'amazina yo kubiharabika
ubwo urahinga bikera ukarya burya rero ntabwo ari benshi babikunda ntabwo ntabwo ushobora kurya umurima wose ngo uwumare w'ibijumba kuko nubwo tubihinga ariko birarambirana cyane Mm, kuko nta soko uba ufite ryo kubijyanamo buri wese aba yarahinze abifite mhm.
ngo n'uhinze aba ari ibyo kurya gusa akenshi usanga twahinze bikaborera mu murima kuko tuba twarabihaze twe nta soko ryabyo tugira kandi muba mwavunitse mubihinga mu- mwagombye kubibyazamo umusaruro reka hose ibijumbi no ibijumbi no ni byinshi byo ni byinshi ariko amafaranga yabyo ntabyo ntabyo rwose ntayo ni ukuvuga ko nta naho mubigurisha niba buri wese aba yabyihingiye kandi bikera
buri wese arabi- buri wese aba abifite n'ugiye kugurisha abijyana mu isoko kaba umwanya bigaruye ibyabuze ababireba Mhm. reka umutumirwa wacu tu- Yego.
tumve ko hari inama yaguha jean marie ah, u- habu- m- ah, uyu muvandimwe wacu bizimungu wamugira inama ki nubwo atari mu rwanda ari i masisi ariko wamubwira iki kuri ibi- ubu buhinzi bwabo bubapfira ubusa Nku- nk'uko nabibabwiye intego yacu ya kampani yacu ntabwo ari ugukorera mu rwanda gusa Mhm.
dufite gahunda yo gukorera mu rwanda ndetse no muri ibi bihugu bidukikije ndetse intego dufite mu gihe cy'imyaka itanu ni uko twumva tugomba kuba nibura turi aba mbere ku rwego rwa afurika ariko abantu bakora ku bijumba ibintu byinshi kandi byiza kugira ngo ibyo tubigereho rero ni uko nta muntu uzaba avuga ngo ibijumba bya- byampfanye eh, nabihinze na rwanda ugurisha hano muri kongo ni hafi ntabwo ari kure Mhm.
ntekereza ko umwaka utaha mu hasi tuzaba dushobora gukura ibijumba mu gihe bizaba bihari naho hari kubera ko dufite iyo bita sipu eh, ariyo namubwiye ikora ku bijumba ni poroje y'abanyamerika Mhm.
muri kumwe irahakorera ikorera i burundi ikorera kenya ikorera uganda aho hose irahakorera ni bamwe mu bantu bazadufasha kuduhuza n'abo bahinzi baho bose bahinga ibijumba kugira ngo tubashe kubibagurira kandi rwose intego dufite ni intego yo kwaguka tugakora ibintu byinshi kandi bikomoka ku bijumba kandi intego yacu ni uko dufite gahunda yo guhesha agaciro igihingwa cy'ibijumba ku buryo aho ariho hose nta muntu uzongera kugitesha agaciro Mhm. Was- wasubiramo iryo zina ry'abo mukorana um, mu- mu bijyanye no guha agaciro ibijumba bashobora gukorera no hanze bahita si sip si
swip
sipo sipo sipo ni ukuvuga ngo ni international Mhm.
potato center Okay.
yego
yego no jean claude um, w- w- wumvise inama bakugiriye
yego nayumvishe muri ibyo bintu rwose byaramuka bibaye byiza kuko ubundi ibijumba by'ino rwose birahingwa ariko ubusanzwe duhinga amasaka tugahinga ibishyimbo duhinga n'indi myaka ariko byo iyo byeze usanga abaguzi babyo ari benshi cyane bari kuza n'amamodoka bari gupakira Mhm.
ariko ntiwasanga umuntu ari- ari kugura wenda ngo ni- byibura wenda usanga yahagaritse umufuka w'ibijumba ngo agiye kuwupakiza mu modoka ngo awujyane mu izo zindi myaka kuko usanga abajyana akabeseni kamwe nawe n'utajyanye ubwo akaba agiye kukarya Mhm.
akaba atagura ibirenze ako kabeseni ubwo ni gutyo ibijumba by'ino tubibayemo Mm, ubwo birumvikana ko mukeneye ababihindura bakabikuramo n'iyo fu kugira ngo mubashe no kuyibika cyangwa se kuyikoramo ibindi bintu bitandukanye
yego rwose haramutse haje inganda bikajya bijyana bijyanwa gutunganywa n'ibindi bihingwa natwe twagira agaciro cyane kuko baba banadufashije cyane Mhm. Yeah, jean marie ah, hari icyo mwari muvuze
naribwiye ngo ikintu mwijeje ni uko mu gihe cya vuba Mhm.
ubundi muri uyu mwaka ntibishoboka ariko umwaka utaha mwijeje ko rwose mu wo tuzaba dukura ibijumba niba hari ibijumba byinshi naho hazaba harimo nawe tuba twereza n'imodoka zigiye gupakirayo Mhm.
cyangwa se dufate abahinzi baho tubabwire ngo mwe mugiye kujya mutugurira ibyo bijumba mubyohereze bitugereho nawe ambasaderi wacu hari
yego Eh, jean claude wafatanya nabo uka- ukamenya ukajya ubaha am- amakuru y'ibijyanye n'ibijumba
rwose nshobora kubishobora kuko ino ni ibijumba gusa Mhm. ubwo nomero yawe nomero yawe nawe tuyimuhe muraza kuyimba
yego muyimuhereze rwose ako kazi dushobora kuko ibijumba ino ubundi tuba tugize n'agaciro cyane kuko yewe twabuze aho twabishira usanga biri kuborera mu murima mbese Mhm. yego twizere ko ikibazo cyanyu kizabonerwa igisubizo vuba ni nk'uko abahaye icyizere
yego azaba aturiye neza kabisa Yego. Eh, mbere y'uko ugenda ibijumba wumvise ko ibijumba bo bakoresha ari ibijumba biriya bisa na karoti imbere mwebwe ibijumba mukunda guhinga aho ngaho ni ibihe
bo ibyo bisa na karote rero ye nino birahingwa ariko usanga atari uduce twose byari byageramo Mhm.
usanga ari hamwe na hamwe ariko umugabane munini dukunda guhinga ibi bijumba biba bisa n'umweru imbere Mhm. Eh, ubwo muzavugana hanyuma akubwire niba mushobora no kubona ni im- imigozi imbuto yo gutera kugira ngo mu- mubashe kubona ibyo bo ba- ba- bakeneye cyangwa se bifuza ndagushimiye cyane yego yego yego rwose tuzabikora abanadufashije cyane
ye ubwo rero mukomeze ku ntimucike intege mu bijyanye no guhinga mukomeze muhinge kandi mweze twizera ko umusaruro wanyu uzajya ubagirira akamaro twibutse abatwumva ko yari radiyo ijwi ry'amerika iravugira washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi abadukurikira mu rwanda ni kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu no kuri fm mirongo icyenda na gatatu n'ibice bitatu i karongi mu burundi ni kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri Eh, reka rero twongere tujye ku murongo wa telefone noneho turakira inosa niringiyimana uratwumva
mbateze yombi bwana munyamakuru ni madamu
ah wumvise madame madame wumvise ikijwi cyanjye ari kinini
Eh, nabaga nanumvise utangira kuvuga n'amajwi yawe nabaga natari yamenya neza pardo sana nimba ari madame oya nta kibazo nta kibazo nta kibazo ye Mm.
uri uri muri kivu ya ruguru ndabona ariko watubwiye hanyuma uba ufite ikibazo cyangwa se igitekerezo
Eh, ni ukuri ndi muri kivu y'amajyaruguru aho bita igicanga muri teritwari ya masisi Mhm.
ni byiza kuduhereza kuduhereza ijambo muri iki kiganiro muri sanga insanganyamatsiko ivugwa ku gihingwa cy'ibijumba iwacu turabihinga ariko umusaruro ukaboneka n'ibyo urumva muri kongo ubutaka buracyari bwiza
ibijumba birashora ari ahantu hari amabuye bigashora ariko ikibazo abaturage tugira ni ukubura isoko n'ubundi ugasanga wagira mu isoko bagurisha ibiribwa ugasanga ndetse ikijumba nta gaciro bagiha ugasanga ibase igitebo cyuzuye ngo bazihereza amafaranga ijana y'amakongomani yo kwita minisitira aho ugasanga n'aba- n'abahinzi ntibagi- ntibagifite imbaraga zo kugihinga biturukanye yuko nta- nta mafaranga babona biturukanye n'icyo gihingwa ikindi twasaba nk'abaturage tugasaba inzobere mu buhinzi no mu bijyanye no guteka bakajya barajya ku maradiyo n'ubundi bakigisha abaturage ukuntu bagomba gutegura igihingwa cy'ibi- cy'ibijumba n'ibigikomokaho iniwacu si iniwacu si ibyo guteka nangwa no kotsa nta bindi bazi nk'akamaro k'ikijumba kandi n'ubundi babonye eh, ababigisha bavanamo za biswi bakavanamo n'imigati n'ibindi Mhm.
Eh, muri make akaba ari nicyo gitekerezo nari mfite muri make ngewe Mm, urakoze cyane innocent niringiyimana uh, ugushije mu rya mugenzi wawe bizimungu nawe bizimungu jean claude nawe u- uri i masisi Uh, y- ya- ya- hari iri ibyo yamwi- ibyo umutumirwa wacu yamwijeje sinzi niba waba wakurikiye cyangwa se niba utaruri ku murongo niba mutatwumvira ku, kuri- ku, ku mirongo ya telefone ubwo nako ya ya, ya radiyo ubwo twagusubiriramo muri makeya wakurikiye ibyo Eh, bas murakoze ntabwo nari ndi ku murongo ntabwo nakurikiye naho nahoze ku murongo banshyize ku murongo nyuma uwo mugenzi wanjye yamaze kuvuga Mhm. reka ubwo umutumirwa wacu jean marie vianney habumuremyi agira icyo akubwira kuri ibyo bibazo wari ubajije jean marie icyo namubwira nk'uko twari tumaze kuvugana n'umuntu ntekereza ko na- uwavuze bari mu cyerekezo kimwe yego tumeze namubwiye ko dufite gahunda yo kugura ibijumba ahantu aho ariho hose ariko muri uyu mwaka ntibishoboka umwaka utaha birashoboka kubera ko turimo turagura imashini nini ishobora gutunganya ibijumba byinshi ku munsi ubwo rero ikindi ni uko dufite ikigo bita sipu gikorera hariya muri kongo naho kirakora gihura n'abahinzi rero nababwiye ko nabo twazavugana nabo bakadufasha kuri abo bahinzi tukabaha amakontakite yabo byaba ngombwa bakadufasha Eh, tukaba tu- tukajya tubanyuraho kugira ngo tubashe kubona amakuru y'ibijumba aho ngaho iwabo hanyuma nabo tukazaza tukabibagurira kandi umwaka utaha dufite gahunda y'uko ahantu ari hose muri ibihugu twegeranye tuzabasha kugura ibijumba bihari Mhm.
nicyo namubwira innocent wa- wabyumvise
nakurikiranye ibijyanye n'imashini ariko ndumva ko ibyo byose byajyana n'iterambere ry'akarere n'akandi n'igihugu n'ikindi naho ubundi ibyo nabyumvishe kabisa murakoze neza murakoze cyane Eh, murakoze ntimucike intege muhinga ibijumba bazabafasha
ingo ingo bwana munyamakuru madamu munyamakuru turabashimiye yego yego urakoze cyane jean marie hari icyo wari ugiye kuvuga Mm.
icyo nagiye kuvuga Mm.
ni cya kintu n'ubundi navuze Mm.
yo kuvuga ko intego yacu ari uguteza imbere igihingwa cy'ibijumba ariko atari ngombwa tuzakorera mu rwanda honyine gusa Mm.
kubera ko twamaze kubona ko abantu bakunda ibintu bivuye mu bijumba nk'ubu turacuruza umugati abantu bakagura umugati rwose n'imbaraga nyinshi cyane bivuze ngo uwawuriyeho bwa mbere Mhm.
kubera ko abantu benshi ntabwo ntabwo bako- nubwo bakuze barya ibijumba ariko hari abagera bakavuga ati ibijumba navuye mu cyaro mbihunze Mhm.
ntabwo uzajya kurya ibijumba Eh, ibyo benshi bakunze ariko yamara kubivuga kurya kuri wa mugati Eh.
ukoze mu kijumba akavuga ati ntabwo nari nzi ko ikijumba cyavamo ibintu byiza bimeze gutya Mm.
yamara kurya biswi ikoze mu kijumba akavuga ati ntabwo nari nzi ko ntarya biswi iryoshye gutya ikoze mu kijumba Mhm.
bigatuma rero uko iminsi ishira uko abantu bagenda babisobanukirwa eh, bagenda biyongera mu migurire y'ibyo ducuruza ikindi cya kabiri twotsa ibijumba tukagishyira mu ifuru nka kwa kundi bakoraga runonko ya kera Mm.
ikijumba kikagenda kikaryoha koko cyokeje Mhm.
icyo kijumba kitura gicuruza uhanyuze uravuga ati ariko ibi bijumba ntabwo bimeze nka bya bindi byacu umusaruro najyaga arya kera turavuga ati ngaho byawubumye kandi nyama nyamara akajya avuga ati ahubwo Eh.
reka mbahe gahunda muzajye munyoherereza
inyotse muri make ubona ko indetse Mhm.
iyo bita runonko yego
eh, ukabona ko uko ukurikije igihe dutangiriye gukora uko tumaze niba tugiye kumara imyaka ibiri twatangiye bibiri makumyabiri na kabiri mu kwezi kwa cumi n'abiri yego
ariko ubona ko ukurikije igihe twatangiye gukora uyu munsi tuvugana ubona hari amateka yenda agenda ahinduka n'umubwira nanjye akavuga ati iki kijumba narakirigira ryose bitandukanye no kubavuga bati ibyo bijumba byanyu twayavuye mu cyaro tubihumbi ubu bivuze ngo rero hari andi mateka ubona ko ari kugenda ahinduka Mm. U- uvuze ikijumba cyokeje unyibutsa cyangwa se n'ikintu- niyo cyaba gitetse unyibutsa ko kera twajyaga tu ibijumba bajyaga babifata bakabihongesha kugira ngo bi- bizemo akantu kameze nk'agasukari nubwo abahanga mu byo ku mu- mu mu by'imirire bavuga ko icyo kiba cyaramaze kuzamo isukari atari cyiza cyane ku ku buzima Uh, ariko ndibaza ibijumba byanyu hari ikintu mwongeramo iriya fu hari ikintu mwongeramo tuvuge mukoze nka biswi Mu- hari hari agasukari cyangwa ikindi kintu mwongeramo kugira ngo byongere uburyohe cyangwa buriya buryohe busanzwe muri kiriya kijumba gisa ni na karoti burahagije ni ukuvuga ngo ni ukuvuga ngo isukari iri muri icyo kijumba cya oranje Mm.
usanga ari isukari nyinshi rwose ihagije y'umwimerere ntabwo bisaba rero ko wongera guhongera n'indi sukari Mhm.
ukoresha ya sukari y'umwimerere ari nayo mpamvu ituma abantu benshi bakunda kurya uwo mugati hari abantu bata- batarya isukari akaba yararetse umugati kubera isukari Mm.
iyo wuriye ntumugire ingaruka kandi benshi bajya bayirya ntibagireho ingaruka ibyo ubwabyo bigatuma ejo mu gitondo avuga ati wa mugati niwo nzagira njya buri munsi
Mhm. nk'uko ubivugaga Yego.
ka gafu wavugaga cyangwa se inombe muzajyamo mwifuza kugira ngo abana bazajye ba- ba- bafataho ako gafu nako ubwako kakongeramo agasukari bikaryohera kurusha umuntu yonge agomba kongeramo indi sukari bika- ko batubwira ko atari nziza ni ukuvuga ngo uyi- uyikoresheje Mm, biragusaba ko ya sukari niyo ushaka uyihorere kubera ko nacyo ubwacyo iyo ukirya no mhm, mu kanwa kawe wumva ari isukari gusa mm, kandi isukari y'umwimerere ntabwo igira ingaruka ku bantu kimwe n'izindi sukari zindi ziba zivuye mu ruganda mm. none se ubwo nimukomeza gukoresha se ibyo bi- yego biraryohereye n- i- i- ibyo bijumba bya oranje murimo muvuga nimukomeza kuba ari byo mukoresha byonyine ibindi ntibizabura isoko cyangwa bigahagarara guhingwa
ibyo bijumba rero nubwo tubikoramo gutyo Eh, ariko ntibibujije ko umuntu abiteka no kubiteka biraribwa bisanzwe mm.
eh, naho bindi utabigira n'ubundi ndabirane nabyo babikoresha n'ubundi bikagenda neza nta kibazo
Oh, na biriya bindi by'umweru ushobora kubikoresha ibyo ngibyo twavugaga
navugaga nabyo babikoresha ariko Mm.
za vitamini dukeneye ntabwo ziba zirimo navugaga biriya bya oranje Eh, twebwe dukoresha mhm, no kubiteka biratekwa bikaribwa nk'ibindi bisanzwe yego
Eh, Ibi- ni ukuvuga ko bi- bishobora kuba bifite bifite n'aho atakoresha biriya bintu nta kibazo Mm. bifite intungamubiri cyangwa vitamine zi- zirushije iz- iz- za bya bindi bindi bisanzwe by'umweru cyangwa umuhondo
biba birushije cyane Mm. yego yego
radiyo ijwi ry'amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda tusubire ku murongo wa telefone noneho twakire inosa uranyumva
karame karame yego inosa urahagana he
mberereye mu karere ka rwamagana Mm.
mu ntara y'iburasirazuba hano mu rwanda yego ufite ikibazo igitekerezo
ye icyo nagiraga ngo mvuge ku gihingwa cy'ibijumba Mm.
eh, ni igihingwa cyiza cyane hano iwacu gikunze no kubihinga cyane Mhm.
ndetse yewe duhingana na ya mbuto igezweho kuri ubu ngubu ivamo ibintu bijyanye n'amandazi n'imigati na keke n'ibindi nk'ibyo ngibyo byose bi- dusanzwe tu- tumenyereye biva mu ifarini Mhm.
Eh, rero nashimaga ko muzanye ingingo nziza y'iki gihingwa cy'ibijumba ndetse ni igihingwa cyiza kidukura mu mu bukene kikatuza- kikazamura iterambere ry'umuhinzi wese ubihinga Mhm.
mu by'ukuri igitekerezo ngewe ni- icyifuzo numvaga nari mfite ni uko ahubwo mwadushakira abantu badufasha kugura umusaruro wacu kuko turabifite byinshi
urimo kubwira u- u- u- ubikeneye kandi uri witeguye kubigura ahari Ari impande yacu.
jean marie mu- mubwire
yatubwira ahubwo inosa watubwira ngo uherereye muri uyu murenge cyane ko rwamagana rwose nta muturage ufite ikibazo cyo kugura ibijumba tugerageza kubagurira abakiriya bose watubwira uherereye muri uyu murenge
inosa uri mu murenge wuri uherereye mu murenge wa muhazi
muhazi muhazi uri impande yacu none se yaba azi ku kivuga Hello?
shopu Mu- ngo muhazi ni iruhande rwabo urumva ko mwebwe mufite n'amahirwe yo kuba muhegereye
yego njyewe ndabizi neza ko naranasuye uruganda nda- narahageze Mhm.
ariko naje gusanga a- naje gusanga uburyo bafatamo umusaruro w'umuhinzi Mm, ntabwo bagera kuri kuri buri muhinzi wese mhm.
mu by'ukuri usanga hari umuhinzi wa wundi uhinga akaba ashobora kuba atageza kuri hegitari cyangwa se ngo abe yakura toni Mm, ayigeze ku ruganda akaba afite we ibiro magana ugasanga barareba wa bandi bafite umusaruro mwinshi cyane noneho wa wundi ufite umusaruro w'umunsi ya toni ntibamurebe kandi mu by'ukuri natwe tuba dukeneye ko twacu- twahinga tukagana aho tugurisha umusaruro iyo tubijyana kuri aya masoko rero aciriritse usanga bigurwa n'umuntu ugiye kubirya kubiteka muri resitora ugasanga turahendwa cyane mhm, kandi twari twegereye n'uruganda rwakadufashije rukatugurira umusaruro mhm. jean marie aba ba- bahinzi bato ubwo ndumva ari nk'abahinzi bahinga bikeya batari ku rwego rwo hejuru wamubwira iki
uko biri kose dukorana n'abahinzi bose Mm, ntabwo tuvuga ngo dukorana n'abahinzi bakomeye gusa mhm, gusa wenda hari igihe buriya umuntu atamenya amakuru neza buriya abantu bose ntabwo bamenya amakuru mhm.
wasanga azi neza ko tugurira abahinzi baremereye cyane abandi basanzwe tubagurira ndumva rero nawe yaza kuba mu bantu bari buduhe kontakite ze Mhm.
noneho ahubwo ngewe nashaka neza tukumwohereza n'imodoka ikagenda ikabipakira uko byaba bingana kose turabimugurira yewe niba hari n'abandi azi ngo bifite aho akatubwira nabo tukabagurira Mhm.
hari igihe biba ngombwa ko tujya mu masoko kubera ko wenda abahinzi bamwe tutabamenye ariko abifite bose turi tayari kumugurira Eh, nawe mwaza kuma kontakiti ze nkumuhamagara ejo tukimugurira rwose Mhm. inosa urabyumva rero ko aho iw- iwanyu niba hari abahinzi batoya kandi bakeneye kugurirwa sinzi niba ari abatarabasha kubijyana ku ku ruganda cyangwa se niba ari abatekereza ngo ubwo ubwo ba- bahinga bikeya ntabwo bashobora kugurirwa ubwo ndaza gutanga nomero yawe nawe mm, hanyuma muzabashe kuvugana urabivugaho iki yego yego mwaba mudufashije wenda hari n'ikindi nashakaga kugira ngo nsobanukirweho Mm,
Eh, hari ibijumba bya oranje nibyo bakunze bikunze- bakunze kwibandaho iyo bagura ese nabaza hari abahinzi bahinga imbuto zitandukanye ugasanga ikijumba kitari oranje cyo ntabwo babikenera Ba- hari umwihariko w'ibijumba bagura ku buryo hari ibindi batajya bagura
Jean Marie
Eh, ntekereza ko wenda bisobanura wenda ashobora kuba atabyumvise ubundi tugura ibijumba biri oranje ariko uwo nguwo ni umuntu duturanye rwose uri hafi yacu cyane Eh, nimba na telefone yiwe eh, turasaba ko tumuhamagara tukamubonana nawe ndetse tukamwereka n'imbuto dukenera iyo ari yo kugira ngo niba atanayifite wowe tuyimuhe imbuto turayifite nk'umuntu twegeranye rwose nta kibazo ari bugire ibijumba araba afite turi bubigure ndetse bya bindi bisanzwe bya kera bya- byo wenda uyu munsi ntituri kubigura kubera ko dufite ibijumba turi gukoresha Mhm.
ariko turamuha imbuto ahinge nk'ibyo dushaka
Mhm. Innocent mwiteguye kuzi- guhinga iyo mbuto baba ba- babahaye ko ariyo bifuza cyane
yego twa- hari mbe- navuga ko tunagerageza wenda ntituro- ntidufi- tuyifite ku bwinshi Mm.
ariko uy- ure- usanga hari umuhinzi uyifite undi ugasanga ntabwo ayifite ashobora kuba yahinga ibisanzwe ariko mu by'ukuri urebye aho duhinga hari ababa bafite iyo mbuto nanjye nakwita ngo urugero kuko urayifite Mhm.
navuga rero yuko tugerageza uretse ko wenda tuba tutayifite ku bwinshi ariko tugiye tuyibona gake gake wowe wabashije kugurisha umusaruro wawe cyangwa ntabwo uragera ku musaruro uri hejuru
impamvu yewe nabivuze hari ukuntu nyine wenda tuba tutaramenya n'amakuru ngo tumenye niba umusaruro uwo ari wo wose bawugura uko waba ungana kose ni ubwo yewe wenda si- sinshobora kugeza kuri toni ariko ndabibona bike bijyanye na wenda n'ubuso mba nahinzeho Mm.
ariko mu by'ukuri byo mfite ntibira- si- sindabigurisha kubera ko usanga tunahendwa no mu masoko yo mu giturage turahendwa ni nayo mpamvu tuza tutarabigurisha ntuzongere guhendwa rero kubera ko nkuboneye n'isoko
eee mu mudufashije rwose mwaduhura nabo bakajya batugurira umusaruro byadushimishe cyane Eh, ijambo riruta iki
ndavuze ngo ntagahendwe turahari yego kandi twaje gukemura ikibazo cy'ibijumba Oya rwose bafite n'amahirwe ko baba begereye nta nta mpamvu yo guhendwa inosa ntuzongere guhendwa nta mpamvu rero n'abaturanyi banyu bandi
yego yego Mm. Ye, ndabona turimo kugenda rero tugana ku musozo inosa hari icyo wari ugiye kongeraho
icyo navuga nasaba nasaba ko wenda bafata nimero wenda bakaza tukaza kuvugana ku buryo burambuye n'uburyo wenda umusaruro wacu bawubona niba bishoboka ko bawugura kubera ko uretse kuba nanjye nshobora kubona uwo musaruro hari n'abandi tuba duhinga hamwe ba- nabo baba babifite Mm. ndazimuha rwose ntugire ikibazo
Yego. yego yego yego si byo jamari muza- muzabafashe abo baturanyi banyu Oya, turabafasha rwose nawe byihutirwa cyane turahita tubibagurira rwose Mm. Umva rero ndabona turimo tugana ku musozo ariko hashobora kuba hari yenda amakuru tutabashije guha abakunzi b'ijwi rya amerika mu bijyanye n'iki gihingwa cy'ikijumba nagira ngo noneho jamari nguha akanya ugire icyo ubabwira ikindi wakumva ko bakenera kumenya kugira ngo mubashe no gufatanya mu bijyanye no ku- kongera agaciro iki kijumba
murakoze nanjye nabanza kubashimira ko mwaduhaye umwanya kandi ngashimira ababajije ibibazo kandi nabonyemo harimo ibisubizo twaje dushaka gukemura ikibazo cy'ibijumba tukabibyaza umusaruro kuba rero abantu bahamagaye bose bavuga ko babifite ndetse n'abatabifite bakavuga ko bifuza kubihinga ni umunezero kuri twe kandi ni igisubizo icyumba cyegeranije ni uko ntawe uzagira ibijumba ngo turebe kubigura twiteguye gukorana neza kuko uyu munsi dufite abantu dukorana bagera ku bihumbi makumyabiri n'umunani na magana ane bose bahinga ku gihingwa cy'ibijumba Mhm.
kandi abo dukorana neza ibijumba barabiduha imbuto kandi turifuza kuzamura uwo mubare yego nibura ukikora inshuro nk'eshatu
ubwo kubera ko niba ibijumba twakoresha uyu munsi tuvugana dukoresha hano ebyiri n'igice z'ibijumba ku munsi
toni ebyiri turaba twamaze toni ebyiri n'igice Mhm.
ibiro ibihumbi bibiri magana atanu ni byinshi mhm.
mu gihe turaba twamaze gutunganya uruganda tubaye dukoresha toni cumi n'esheshatu ku munsi Mhm.
urumva ko dukeneye ibijumba rwose bihagije yego ubwo rero icyo nabwira abahinzi b'ibijumba icya mbere nabwira ni uko birimo amafaranga ubihinze hari ikintu abonamo kubera ko harimo twagiye dukorana bagahinga kandi ukabona ko hari ikintu bakuyemo kubera ko n'ubundi bongera Mm. I- kandi ye bijeje ko tuzabakorera poroduwi nziza Mhm.
apana kuvangavanga nuko ubu nu- nuriye kuri ibyo bintu tuba tuzi ko ya vitamini twashakaga ihari yego reka murakoze ndabashimira ndabashimiye namwe rwose jean marie vianney habumuremyi kuri kiganiro tugiranye nshimira na pira haji wadufashe ku buhanga bw'ibyuma na nadia taha namwe mwese abakurikiye ikiganiro mugatanga inama n'ibitekerezo kuri mikoro ya Eugenia mukankusi tuzongera tukiganireho ikijumba ni ingenzi
It's an MP record. Dr. Mash Production. Holy Seven, your smile.